mwandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri siyo ya cumi n'umunani muri kumwe na jowe diane nahazwe ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya nk'abo rero bagira bati kumbure siyesi ntushobora gukoresha bijya by'impapuro z'ubu twe twemera ko hari ubwenge buke kuko ntawe bigwanya na gatonya kwemera kwabo ntawe bigwanya imana na gatonya
uyu ni patiri liboire kagabo ni umuhinga mu byiyumviro by'abantu filozofi avuga ko abantu bakwiye gutandukanya iby'ukwemera kwabo n'ubundi bumenyi butandukanye harimo nk'ubuvuzi turabigaruka ko mu kiganiro cy'abanyedini muri hafi y'amaradiyo yanyu ariko mu nkundire mbanze ndabwire muri make ko abakuru b'ibihugu bigize umuryango umwe bwa afurika bashigikiye jo kandidatire y'umushikiranganji ajeje imigenderanire y'u rwanda n'ayandi makungu louise mushiki wabo umugambi wo kurongora ishyirahamwe mpuzamakungu rihurikiyemo ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa oef mu mfunyapfunyo nk'uko amakuru ava mu madiplomate yabibwiye itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa afp madame louise mushiki wabo w'imyaka mirongo itanu n'indwi yatanguye kwiyamamariza ico kibanza kuva mu kwezi guheze iyo ngingo yo gushigikira kandidatire yiwe yafatiwe mu nama yahuje abo bakuru b'ibihugu ku murwa mukuru wa Mauritania nk'uko yashikirijwe n'umwe mu bashikiranganje w'imigenderanire aserukira igihugu kiri muri iryo shirahamwe OIF AFP itavuze amazina ishamwe OIF rigizwe n'ibihugu mirongo umunani na bine hamwe n'abarorerezi manda y'umunyamabanga mukuru waryo w'ubu Michael Jean w'imyaka mirongo itandatu akomoka muri Canada afise amamuko muri Haiti ni umunyekanada ariko afise amamuko muri Haiti murantunga izongirangirana n'ukwezi kwa cumi igihugu ca Canada cavuze ko kizomushigikira kugira ngo yitoreze iyindi manda ya kabiri ni mu gihe Ufaransa bwo bushigikiye Louise Mushiki wabo w'u Rwanda vyumvikana ko amahirwe menshi ari ku ruhande rwiwe inyuma yaho leta ya uganda yemereje kuno wamungu ku wamungu w'indwi twaraye dusozereye itegeko ritoza amakori ku bakoresha imbuga ngurukanabumenyi nka whatsapp twitter hamwe na facebook n'izindi abashikirizwa amanza b'abaganda ejo kuwa mbere bavuze ko biteguriye kurwanya iryo tegeko iryo tegeko rishasha ritomora ko umuntu wese akoresha izo mbuga haba mu gusangira ivyumviro guhanahana amakuru canke ukwiryohera ategerezwa kuzokwama ariha amadolari abiri ku kwezi ku kwezi ibitangazamakuru vyo muri uganda bivuga ko iryo tegeko rikimara gushirwa mu ngiro mu mpera z'indwi twaraye dusozereye abaganda batari bake batashoboye gukoresha izo mbuga perezida wa uganda yoweri kaguta museveni mu kwezi kwa gatanu yari yasiguye ko iryo tegeko rikaramuka ryemejwe rizofasha bikomeye kurwanya urusaku ibinyoma vyuzuye ku mbuga ngurukanabumenyi n'ubundi bugizi bwa nabi ariko ku bandi ku ruhande rw'abatavuga rumwe na leta babona ko iryo tegeko ritoza amakori ku bakoresha imbuga ngurukanabumenyi atakindi rije gukora atari ukubazivya no kubabuza gushikiriza ivyiyumviro vyabo bitandukanye radiyo ijwi amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumvira mu rwanda kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero mirongo ine na zitanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe ku mugoroba ni kuri metero cumi n'icenda na metero mirongo ibiri na zibiri turi kandi no kuri zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com aho mukatwumvaho muri ku isi yose nimba mufise ka internet turi no kuri facebook voa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ndabaha ikaze amakomune atatu y'intara ya kirundo mu gihugu c'u burundi yari asigaye atagira umuyaga nkuba agiye kuwuronswa buramatari w'intara ya kirundo asaba abanyagihugu bagiye kuronka uyo muyaga nkuba uh, kuca biteza imbere nabo bati ahubwo mwari mwaradutebeje muravyumva mu nkuru twateguriwe n'umenyesha amakuru y'ijwi ry'amerika mu kirundo jean bosco ndarurinzi amakomine ya busoni bwitobe na bwambarangwe niyo yari asigaye atagira umuyagankuba mu makomine indwi agize intara ya kirundo vuba cyane ayo makomine agiye kwakirizwa arenze bere mutabazi ni buramatari w'intara ya kirundo mugabo hari indi migambi isanzwe yategekanijwe na leta iyo migambi ikaba mbere iriko iraja no mu ngiro aha tubavuga nk'uwo mugambi nyene mwari muvuze wo gushikiriza amatara ku benegihugu batayafise aha tubavuga cane cane mu makomine ya busoni komine bwambarangwe na komine ya gitobe tugaca duhimiriza abo benegihugu ko uwo mugambi bobumva ko ari uwabo kugira ngo abakozi bagira baze gukora n'ibikoresho bifatwe neza abanyagihugu bo mu bice byo mu gihugu hagati bagiye kuronswa uyu muyaga nkuba bavuga ko bagiye kuruhuka aba ni abanyagihugu bo ku mutumba wa gatare muri komine ya busoni ari nk'igare ricitse twarinda kujya mu kirundo ariko ikintu cyose bisaba yuko giteranwa bya- twajya mu kirundo ariko ikintu gikenewe cy'umuriro umuntu avuga ati iki cyari gikenewe kugira ngo tugifatanye cyari mu kirundo ibintu byo kubika nka birya bintu usanga byo muri firigo hari mu kirundo urumva rero na cyane cyane ibyo nibyo twari tubura ko bigiye kuza ngaho na cyane cyane abanyabusoni turishimye kuri twebwe abanyabusoni ngaha muri gatare yo tugira akamaro kenshi cyane rwose kuko hari ibintu byinshi duhomba kuko urabona kuva ngaha kugera mu kirundo ni urugendo rurerure hariho rero abadashoboye ariko bafise ivyiyumviro vyo kugira ngo bakore ibintu ngaha bi- vyokoreshwa n'umuriro bica bituma rero hari ibintu byinshi tugira duhomba cyane tubonye rero uyu muriro uje ko bazigiye batubwira ko uzoza ahubwo baranatevye icyo basabwa n'abajeje intwaro ni ugukoresha umuyaga nkuba mu kwiteza imbere gusumba buramatari w'intara ya kirundo kwita- bitabire kandi no ku- kuzogura amakonteri kugira ngo baronke ama- umuyaga nkuba amatara bibafashe mu kwiteza imbere kuko uburimyi dukora ahanini tutabose umuyaga nkuba kugira ngo tuze turahingura ibyo twa- ibyo twimbuye naho nyene ntidushobora gutera imbere Eka kandi ivyo nadufasha no mu gutera mu kwiteza imbere kugira ngo ntidutungwe n'uburimyi gusa benshi mu banyagihugu bo ku gasoko ka gatare bavuga ko bamaze kwiyumvira imigambi borangura amatara nkuba ari inzaza nka jewe nk'ubu nk'umugambi mfise noca nkora umugambi wo kugorora ama- amakositime eh, n'aya magoti yayo nk'uko amaze no gushika ndashobora no gukora um- umwuga wo kogosha yamaze gushika bamaze kuyaduha ikintu twokora urashaka kudandaza amafera bito agasohoka kwera ibintu byo gusudira bica byoroha ukadandaza bya byuma bijyanye n'amafera bito by'amatibe bigasohoka yamara muri bo hari abafise imitahe yo kurangura iyo migambi hari n'abatagira iyo mitahe basaba gushigikirwa twe twobasaba ko twokumvikana bakagi- tuka- bakagira ikigega kugira ngo baduhe imitahe dukoresha hanyuma tuze turaharwa natwe turonka akarusho hanyuma ibintu by'ubushomeri ibintu byo kwirirwa ku marigara ata kintu turimo turakora bigabanuka icyo twobasaba gikuru ca mbere cobamwo ni uko boduha nk'ayo matara tukaza tukaza turariha nka bukebuke icyo twobasaba natwe tutoba dufise ayo mafaranga yo guhita turiha canke nk'uko yaje ari imfashanyo bakayaduha uko nyene mugabo tukagira iki tukaronka ayo matara ngaha mu gatare rego n'ivyo vyoba vyiza cane gusaba amatara gusa ko yo ibisigaye by'intererano byoza biteze abajeje intwaro bahimiriza abo banyagihugu kwibumbira mu mashyirahamwe kugira buzuzanye mu migambi y'iterambere muri uwo mugambi wo gukwiragiza amatara mu banyagihugu uduce turenga ku mirongo itatu two mu gihugu hagati tuzokwakirizwa mu ntara ya kirundo mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi ry'amerika
Jean Bosco Ndarurinze haca akorerwa na mugenzi wiwe Claude Ganza Munyamagana mu gihugu c'u Rwanda uno munsi atubwira ivy'abatanzaniya batwara ibikamyo binumbira aho babiparika eh, bi, em, barindiriye gupakurura imizigo bazana ni hafi y'umupaka munini ugabura imi- ibisagara vya Rubavu na Goma basigura yuko badafise amazi kandi naho bituma atari kirenga reka Jean Claude Ganza Munyamagana aje kumuriri wino nkuru abashoferi b'amakamyo manini bavana imizigo muri tanzania bayizanye mu rwanda bavuga ko babaho bahangayitse iyo bageze igisenyi mu mujyi wa rubavu baparika amamodoka yabo muri metero nka magana abiri uvuye ku mupaka munini ugabanyarwanda na kongo ntabwo hatunganyijwe biboneka ko hatateganyijwe iki gikorwa iyo uhageze usanga batekera hanze akaba ari naho barira bavoma amazi y'ikiyaga cya kivu ariko bavuga ko ari amabura kindi na hali kama hii hapa hakuna sehemu ya kujificha kwa mvua wala jua, ni hatari kiujumla. Hapa hatuna huduma ya chakula, hamna ahantu hose muri rusange haragoye ntaho kwikinga imvura cyangwa izuba ntaho bacuruza ibyo kurya umuntu arwaye mu ijoro ntiyabona aho yivuza turasaba ko na hano hatunganywa nk'uko byakozwe ahandi icyangugu mu mujyi wa kamembe nta kibazo gihari ku rusumo naho ni hazima rwose hari n'amacumbi ahendutse ku buryo wahamara n'ukwezi cyangwa abiri muri rusange turashaka ko haboneka iby'ibanze duhereye ku macumbi ibyo kurya n'amazi hano nta bihari imana niyo yonyine itubeshejeho keretse ikoze ibitangaza naho ubundi nta bongero dufite Mwenyezi Mungu atarusha balaa lake, hatuna sehemu ya kukimbilia sisi hapa.
munsi y'igiti kinini kiri ku nkengero y'aho baparika hari akazu k'ihema rifashe ku giti kinini n'umukingo bihari niko abaherekeza abashoferi biberamo mu gihe bategereje ko bava i Goma gupakurura imizigo yambuka umwe mu baganiriye n'ijwi rya amerika ati kama kaja mtu anakamkeka tunatandika na iyo hari nk'ufite agakeka turasasa tukaryama ni ukubaho mu mihangayiko kuko iyo imvura iguye ntituryama tuba tugize ibyago ni uguhaguruka tukareba ko ibyo kurya byacu nk'ifu bitanyagirwa kandi hari abamara hano ukwezi icyumweru se biterwa n'igihe umushoferi azategereza mbere yo gupakura mzigo aliopakia kwenda kushusha huko anakaa muda gani aba bashoferi kandi basaba leta y'u rwanda kubaka amadepo manini ku buryo bajya bahagera bagapakurura bagasubirayo ba nyiri imizigo bakajya bayisanga ku madepo ariko abashoferi bo bigendeye kuko gutinda bibahenda Ukiuliza rumu hapa shamble moja unaambiwa labda elfu kumi franga, kwa kidereva ni pesa nyingi.
icyumba kimwe baguca amafaranga ibihumbi icumi ni menshi cyane ku mushoferi kuko ushobora kumara hano iminsi itatu kugera kuri itanu cyangwa irenga ni menshi tutabeshyanye ntitwayabona n'ibyo kurya turabyitwarira ntubona ko ifu yamenetse hano hasi se tumaze kurya nibwo buzima tubayemo Hapo washakula tayari. Unaona bwana, hayo ndio maisha ya kidereva tunayoishi.
ubuyobozi bw'akarere ka rubavu buvuga ko aho baparika ubu hateganyirijwe ibindi ari nayo mpamvu nta bikorwa remezo bikwiye byahubatswe murenzi janvier ni umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu mu by'ukuri ni parikingi y'agateganyo igihe gito aho ku birebana n'amacumbi uyu mujyi wacu ufite za hoteli hari za guest house hari za lodges hafi ndetse y'aho ngaho duhora tubasaba yuko bakoresha ayo macumbi abegereye kuruta uko twahubaka ni ahantu rero ubona ko ari mu mujyi bashobora igihe icyo ari cyo cyose kubona icumbi mu buryo bworoshye ndetse n'ifunguro ubwiherero burahari ni mobile toilets zihari icyo ubu ngubu turimo dushaka kuhashyira ahubwo ni za dushe ndetse n'amazi ba bandi basigara ku modoka bashobora kwifashisha gutangira mu cyumweru gitaha ibyo bikorwa bijyanye no kuhageza ayo mazi meza byo biraba bi- bitangiye ni ibikorwa urumva nabyo by'igihe gitoya ariko bikwiye ubuyobozi bw'aka karere kandi buvuga ko ku bufatanye na minisiteri y'ubucuruzi n'inganda hari gahunda yo gukorana n'abashoramari hakubakwa amadepo manini yabasha kwakira imizigo yose iva muri tanzania n'ahandi ni ibintu ariko bishobora kuzatinda kuko aka karere kavuga ko mu ngengo y'imari y'umwaka utaha aribwo hazashakwa amafaranga make y'ingurane ku batuye ahateganyirijwe kubaka ububiko buvuga kandi ko bwatangiye kuganira n'abashoramari kugira ngo bagurire bamwe mu batuye mu murenge wa rugerero ahateganyirijwe iki gikorwa nta gihe nyacyo ubuyobozi butangaza ko parikingi cyangwa ayo madepo byaba byarangije kubakwa bigatangira gukoreshwa claude ganza munyamagana yirubavu mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ry'amerika claude ganza munyamagana arakenuye amakuru yo mu mpunzi duhereye mu ikambi y'imirongo iri mu karere ka fizi ni mu ntara ya kivu y'amajepfo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho impunzi z'abarundi zahungiye ngaho zivuga yuko zihangayikishijwe n'ikibazo cyo kutagira imodoka yo gutwara abarwayi ku bitaro gutyo bakikora ku nderuzo ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu muri kongo vedaste ngabo impunzi z'abarundi ziri muri iyi nkambi y'umurongwe iri mu majyepfo y'umujyi wa baraka zivuga yuko zugarijwe n'ikibazo cyo kutagira imodokari ya ambilanse muri iyi nkambi kubera iki kibazo usanga izi mpunzi z'abarundi zifashisha ingobyi gakondo mu guheka abagwayi zibavanye mu nkambi zibajyanye ku kigo nderabuzima cya katarukuru ahaba ari za ambilanse zijyana abagwayi i baraka ambiransi umwanya tuyikenereye ntituyironka abantu tubatekera mu musegetera hageze uwuremba tumutekera mu musegetera tukamujyana ku buvuzi iyo bari ni ikintu cy'ibirometero nka bitatu kugira tumushikane ari mu musegetera tumushikayo yarembye na gose karibu ngo adenduke mwari mukwiye kutubariza igituma bimeze uko ko baduhimbye tumenye uwundi mwanzuro dufata hari umuntu se wari wagwarira ngaha ngo mujyane iriya umusegetera umwe babiri ngira nuko tudafise amakamera ngo tubikamere tubibereke aho ujya urembye wese ubu tumujana mu musegetera kumushikana aho bavu- ba- bavurira iki kibazo cy'ubuvuzi butari bwiza buvugwa muri iyi nkambi cyiyongera no kuba ivuriro ryari risanzwe muri iyi nkambi ryarimuriwe mu birometero bigera kuri bitanu n'inkambi y'umurongwe dore ko kubera urugendo izi mpunzi zikora kugira ngo zigere kuri ibyo bitaro hari umwana uheruka kwitabira imana mu nzira bamuhetse mu ngobyi saa cyenda z'ijoro bamuvanye mu nkambi saha icyenda z'ijoro mugeza ku ivuriro baranka kutugurura twadodora haheze umwana niho wuguruye bashaka bati umukemura kuko tubona umwana yarembye tumutware iyi bara tugeze ngaho tumwana wanyu yakikaye uga turagira kure nimusubira mu ikambi turamudugana no ku ikambi tutosaba no kwambira asohoye suza mu ikambi ku buryo umuntu umwana umwana arembye tujya kumutefu twa shoferi tunambira twari umuntu kwa muganga arageze kuramerewe nabi tu- bakadufasha hakigika umuntu anaba atararemba cyane si urusobe rw'ibibazo by'ubuvuzi bugaragara muri iyi nkambi y'umurongo byonyine ahubwo izi mpunzi zifite n'ikibazo cyo kutagira uburuhukiro bwo gushiramo imirambo mbere y'uko ishingurwa urabona mbere umuntu yarapfa bakamushyikira mu buruhukiro akazova ari mu isanduku bagenda kumuhamba ariko ubu bari kumu- barimo barabafata bakamujyana mu mahangari urabona ko mu mahangari hariyo abantu benshi abana ni benshi abana kubw'ukujya muntu atabaringaniye kandi yabaze gupfa abantu bashobora kubona no kurira ingorane zo kurwara ugasanga agasafuriya kari ngaha umupfu nawe ari ngaha umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi y'umurongo bwana nyanzira felix avuga yuko iki kibazo cy'imodoka ya ambilanse bakigejeje mu ishyirahamwe rya ads ari naryo rishinzwe ubuzima muri yaseri Twa ambilanse tuguma dusaba dukoma amashi ariko ntabwo turabona ko i- ambilanse iguma mu nkambi kugira ngo idufashe mu bantu bagwaye murababwira bakababwira gutya batubwira ngo ni itegeko nk'uko a- a- abatugutone ba- ba- ba- ba- iyo bari bak- bideperasa avec avec les pieux bakaza ku bitaro nakwibwe abarefugije tubikore nk'uko babikora nabo nyene bababwiye babwira yuko dusa kumenyera nk'uko twari iwacu kuko ubu ubu tu- tugiye kugira ubuzima bwo kwitegemera muri iyi nkambi irimo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi bitanu ishyirahamwe rya sr ryifuza yuko ibikorwa biri mu mashuri ubuvuzi ndetse n'isoko byahuza izi mpunzi ziri muri iyi nkambi ndetse n'abaturage b'abakongomani bazakiriye dore ko ivuriro ryari risanzwe mu nkambi n'isoko ubu bibarizwa hanze y'inkambi pedase ngabo ku bw'ijwi ry'amerika imurongo yo mu ntara kivu y'amajyepfo
ubu naho ni ikiyago c'abanyedini aho ino munsi tubandanya ikiganiro kivuga ibijanye no kugwa no kunywanisha ubumenyi no kwizera imana ivyo birakunda uno munsi mu gice ca kabiri duhagarara cane ku bijanye n'ubuhinga bwo kuvura hamwe n'uko kwemera kw'abatandukanye diane ndonse i bujumbura uno munsi uri kumwe nande ego diane ninahazwe n'ubu nyene abatumire ni babandi turi kumwe n'umuganga w'umuhinga mu gukora abantu akaba n'umwigisha muri kaminuza y'u Burundi richard karayuba turabaramukije baramutse turamukije na patiri ribwa kagabo nawe ne yigisha muri kaminuza y'u Burundi hamwe no mu iseminari nkuru y'i bujumbura baramutse neza ego sheikh haruna nkunduwiga umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu burundi eh, mukora no mu gisata c'indero namwebwe turabaramukije barabamakije turamutse n'abatukurikira ndamukije namwebwe mwese mutwumviriza ku ijwi rya amerika tubandanya ikiganiro kivuga ku kunywanisha ubumenyi hamwe no kwizera ko mu mana nibutse ko mu gice cya mbere twahagaze ku ntangamarara y'ukuntu ukwemera gushobora kubana n'ubumenyi umuntu afise atagikumiriye ikindi aho bano bahinga mu bushakashatsi batubwiye ko ataco ubushakashatsi bwerekana nka gishasha kitari mu ijambo ry'imana uyu munsi rero turahagarara cyane ku bumenyi mu gisata c'ubuvuzi hamwe no kwemera imana patiri ribwa kagabo nk'umuhinga muri filozofi mutangure muducire ku mayange ukwemera ko mu mana hamwe n'ubumenyi buva ku bushakashatsi bukorwa n'ikihe kiza imbere y'ikindi mu by'ukuri nta gitambuka ikindi kiretse gusa ko nka twebwe twemera tuzi ko ijambo ry'imana ari ryo riri imbere ritambutse byose ibindi bigenda bikurikira n'ubwo bumenyi bugenda bukurikira kumbure bugenda bu- bufasha gu- gusigura cyangwa bugenda bufasha kwibaza kubandanya ibibazo mugabo n'ubumenyi bwamyeho abantu bamye bazi ibintu bageze kubisigura mugabo bagasanga ijambo ry'imana naryo ryabisiguye bagaheza bakaraba ingene baza bara- barabyumvikanisha ntagikwiye kuja kandi hejuru y'ikindi ni ukwemera kwacu ni uko kwizigira kwacu ni ijambo ry'imana nibyo biri imbere nibyo biri imbere reka tugaruke ku muhinga umuvuzi mu gisata cyo kubaga karayubahisha musanzwe muri n'umutemwa do jehova ego bavuga ko abatemwa do jehova batemera gutegwa amaraso kandi mwebwe mu gisata cyanyu mu byo musanzwe mukora harimo ukubatera amaraso mwebwe ibyo mubikora gute urakoze cyane yego jewe ndi umutemwa do jehova Mhm.
umutemwa do jehova ni ukuvuga yuko nemeye gukurikiza amategeko y'imana yose ntakuyemo n'itegeko na rimwe niko kwizera Mm.
kuko iyo umuntu yizera hanyuma agasobanura amategeko y'imana aba ari umu- umukirisi ameze nk'iki wa feke bamwe bavuga feke abadakwije abadakwije ibisabwa yego rero kugira ngo kwize ibisabwa imana irafise ibyo yadutegekanirije abakoresha bibiliya urabona yuko igihe imana yarema umuntu yamuhaye amategeko Mhm.
kandi umunsi umuntu yarenze amategeko y'imana yaciye agira andi yaciye yirukanwa mu itongo imana yari yamuteguriye bibiri ivuga yuko imana yaturemanye ubwenge kugeza aho tuzokwama turiko turungura ubwenge turungura ubwenge gushika ibihe bidahera niko bibiri bivuga Mm.
mu musiguzi yego reka ndabasubize inyuma gatoyi iranze ko rero ku mwizera- kibazo c'amaraso yego kuko ndabona yuko arico kikuraje ishinga jewe rero ndumushirije kandi ndabaga abarwayi b'ubwoko bwose baba batemwendo jehova baba batara batemwendo jehova hariho abarwayi benshi baza bakubarira urabona nk'ubu indwara nyinshi za- zadutse hari sida hari amahepatite hari ibyo byose abarwayi baraza bakakubarira ngo jewe uzombage ariko ntuzondera amaraso sindinda kumubaza ngo uri umutemwe cyangwa nturi umutemwe kuko abatemwe bobo iyo baje kukuraba nicyo cya mbere bagusaba ariko abandi ntibabikubwira bakubarira gusa ngo ntuzondera amaraso twebwe rero ku buhinga bwacu mu buryo dukora medisine yarateye imbere cyane kugeza aho Mm.
ama operasiyo menshi tugira adakeneye amaraso turabaga imingo ndabaga prostate prostate ni operasiyo akenshi ikunda gusenya ku- kuva amaraso ariko nta probleme tugira rero abatemwe iyo baje kwa muganga kubera yuko wambajije icyo kibazo cy'abatemwe specifically baraganira na muganga akamubarira ati dogiteri Mm.
je ndafise ukwizera nagomba ndagusabe uzombage udakoresheje amaraso jewe rero nkora iki ndagenda nkaraba ekipe y'abaganga basinziriza abagwayi abo bita abanesezisite reanimateur tukaraba dosiye y'umugwayi hanyuma tukumvikana ingene tuzomuvura tudakoresheje amaraso Mm.
muri puratike yanjye canke mu kazi nkoze iyo myaka yose novuga yuko bihora bigenda neza yego ndabona sheharana je nagira murantunga sinuzenya ngaruhe kantu eh, gatonya ikibazo waje uvuga uti mbega hagati y'ubuhinga eh, cyangwa ubushakashatsi ubu- ubumenyi no kwizera cyangwa kwemera hazi iki- ikiza imbere n'igiki turetse no kuvuga ngo kwizera cyangwa kwizera imana kuko hari abantu bavuga ngo ntibizera imana mugabo bafise ikintu bizera ibintu byinshi ubumenyi ko turavuga urumvize n'ingene dr karabi yareko aravuga nyine kwizera rero nibaza ko biza imbere kuko turiko turaraba uwa mbere yatangiwe kuba- gu- kubaga umutima eh, muri amerika ata- Mm. mashuri yagiyemo byavuye ku kwizera avuga ati none uyu muntu ariko arapfa ndamubona nogira gute Eh, niho rero ko navuga nti kwizera biraza imbere kandi bigatuma rero n'ubwo bumenyi butera imbere cyane rwose gusumba ni ukuri kandi abantu bafise eh, abashakashatsi abenshi bariko baraja no mu kwemera imana bakavyinya bakavuga ati "Tu- tubona ko twataye igihe mu kwanira dukora ibintu twagira kwemera imana kugira ngo babone hahandi novuga ivomo ry'ubwo bumenyi aho buri kuko burafise iryo vomo ariko barakuramo ntarimo iyo vomo ngo ihagaze ngaha acamya yuko kuja eh, aha turi uriko uragenda i- imakambo uteza kuja mu- mu kuryo cyangwa kuja mu kubamfu hariho rero ukuntu intumbero iba ifise nta cyane cyane mu bijyanye n'ubuvuzi rero nuko imana izi imbere y'ibindi byose nuko nabiza mu ntango turabandanya ikiganiro muganga karayuba richard mwavuze ko mu kazi musanzwe mukora ko kubaga abantu mutemera ibyo gutera amaraso bivuye ku kwizera kwanyu mbega twavuga ko ari ubushakashatsi butaratera imbere ngo buje ku rugero uh, rwo guhuza n'ibyo imana eh, yashizeho eh, nk'uko mwamye mubivuga urabona amaraso ni siyanse hariho siyanse yitwa hematoloji ni siyanse kugeza ubu abahinga ba- baba hematologiste cyangwa hematologe tubivuze mu rurimi rw'igifaransa aba hematologe ni siyansi kugeza ubu ntibarametiriza cyangwa ntibaramenya neza ikibazo cyerekeye amaraso baracagira bwa bushakashatsi wariko uravuga mu kanya kugira bahambye ibijyanye kugira ngo batahure ibintu bimwe bimwe kubera iki ndaguha egizampe urashobora gutaransifa umurwayi ukamuha amaraso wiyumvira yuko ni meme gurupe ni meme fagiteri rejishe ayo ni amafagiteri atuma amaraso aba kompatibule ugize kompatibilite ukasanga ni sawa wayatera umurwayi agacagira yareje hano nyine ni ukuvuga yuko hari ibintu bimwe tutaratahura muri iyo siyansi abashakashatsi rero babandanya bagaragaza gutahura buhoro buhoro buhoro buhoro kandi medisine yarateye intambwe ikomeye kubera yuko ibintu byinshi baragaragaza kubitahura ariko hari aho batarashika ego nubwo ibintu mwavuze ko bigenda bigenda neza ubumenyi bugenda butera imbere bukagenda bumenya ko ukwemera bwa bundi ariko kwatanguye ariko bari bakwiye gukurikiza ko hagati aho ko ata abantu bagiye baragira bivuye kuri izo ngorane zo kwizera ugasanga hari icyo batakaje cyangwa hari icyo muri cyo nokongera ko eh, twebwe muri eklezia katolika dukurikira bibiliya kandi bibiliya yose twebwe nitwe dufise ibitabo byose twemera nta na kimwe kivamo kandi n'ibirimo byose turabyemera kandi tukarondera kubikurikiza muba kuri icyo kibazo cerekeye iby'ubumenyi n'ukwizera eh, na ekereziya katolika yagiye iraca mu ntambwe nyinshi ubwa mbere biti ukwizera ukwemera kwacu niko gutegerezwa guhinzira n'iby'ubumenyi ariko ubu novuga yuko aho tugeze atari aho neza ekereziya katolika twebwe turemera yuko abumenyi bwa mbere hoho bashobora kudufasha byinshi kumenya byinshi bidufasha gusobanura n'ibyo imana yavuze kandi tukabona neza yuko biri twame tubivuga no ngaha ibyo ubumenyi buzana biri mu byo mwabirana imana yaduhaye yahaye abantu kugira ngo bashobore kuyimenya kugira bashobore kuyimenya byose bija muri iyo nzira yo kuyimenya mu kwemera kwacu rero turemera izo ntambwe tukabona yuko izo ntambwe zifasha ukwizera n'ukwemera nako nyine gutera kuja imbere kumenya imana gusumba ego mbega nk'abantu batajya kwa muganga bakavuga ko imana ishobora kubakiriza muhira cyangwa ibintu bimwe bimwe bavuga bati ntitwokurira indege kubera ko indege isaba yuko umuntu agira pasiporo bati ntitwoca mu byuma by'ubuhinga bwa none cyangwa bati ibintu bitandukanye bifatiye ku kwizera kwawe cyangwa bati ntitwokoresha telefone kubera yuko ari ibintu tutazi neza iyo biva kubera yuko ubuhinga nyine bwagiye buratera imbere mugabo abantu mu kwizera sinzi ko abantu mu kwizera baba batagiye baratera imbere mwebwe ibyo mu bihisi
twebwe mu kwemera kwacu nta kuvuga ngo ibintu by'ubuhinga bw'ubu biradusubiza inyuma bizana ibintu bitajyanye n'ukwemera kwacu ni uko ubwa mbere tumenye ko ababaye imbere yacu abadamu n'abandi babaye imyaka ishika igihumbi amajana icyenda n'amajana angahe twebwe tugezeho imyaka ijana mirongo itandatu mirongo ingahe umuntu aba yarambye ugasanga asigaye agenda yiyandaza hariho rero mu bijyanye no kwemera ntawe ncira urubanza mu kwemera kwiwe ariko rero imana iratubwira n'intumwa zaje yuko mu minsi ya nyuma hazoba icyo nokwita amadini menshi tukwitaho ibyaduka mushobora no kuvuga n'ibintu hasi kuko urabwira abantu ngo ntimurye ibintu byimburwa bivuye mu kuzimu imyumbati ibijumbu n'ibiki n'ibiki kandi ari ibintu twahawe n'imana ibyo ni ibintu biriko biratwegereza ku minsi ya nyuma tutazi iminsi isigaye kwimana ishobora kuba ari n'ibindi bihumbi mirongo ibiri mugabo aho yoba yitwa amadini y'ibyaduka canke yoba ari bya bindi biri kwemera ni gufata bya twokwemera bamwe bagashaka kuzana ibintu bishasha mugabo ataho babikura mu by'imana yavuze kuko babwiye ngo babigusoma rero babikura hari abantu tumaze kuvugana umbwiye uti ubikura hehe akabibura uretse igitangaro cabaye ca bikira mariya nta muntu avuga ngo aremera aheze aryame abyuka aja gusenga gusenga atajya kurondera imubeshaho ngo imana iraza gusubira kumumanurira ibishaka kumubeshaho urumva ko hari byinshi tuza kubangikanya uko kwemera mugabo imana ikatubwira iki iruhande y'ukwemera mukore kandi mubiri icuya kugira ngo mbanje kubiri icuya ariko rero bamwe n'abandi ntitubahora uko kwemera kwabo ubishoboye gusa basigurira kugira ngo bashobore kubona igisubizo jewe icaho na ca yehova twemera gusa ibintu vyanditswe biri muri bibiliya setu la bible fe autorite kuri twebwe ariko biragoye kumenya byose kumenga ico gitabo kiba ari kinini yego nico gituma tubandanya twiga bibiliya ku munsi ku munsi tudahorereza ego reka tubashimire muganga karayuba richard nibutse ko muri n'umwigisha muri kaminuza y'uburundi mu gisata c'ubuvuzi murakoze cyane namwebwe patiri ribwa kagabo turabakengurukiye ko mwitavye ubutumire twibutse ko namwebwe mwigisha muri kaminuza y'uburundi mukaba n'umushakashatsi mu gisata ca filozofi iyo ndabakengurukiye rwose dushimire kandi na sheikh haruna nkunduwiga nibutsa ko ari umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu burundi akaba ari no mu gisata c'indero nabakengurike gukenguruka ko n'ubutumire mwaduhaye nibutse abari baduteze amatwi ko mwari ko murumviriza ijwi rya amerika aho twari ko turavuga ku bijanye n'ikibanza c'ukwemera imana mu gisata c'ubuvuzi aho twari ko turavuga ku bijanye n'ukunywana k'ubumenyi bwo mu gisata c'ubuvuzi hamwe no kwemera imana diane ndonse nari ndakiremesheje ndabakengurukiye Diane Ndonse nawe tugukengurukire kandi twongere dukengurukire n'abanyamakuru bandi bari bagutanguriye mu biganiro bitandukanye mwakoze inshuti bakunzi yakoze ingenieur Joe yegeranije amajwi hamwe na Innocent Kimenyi bari kumwe mu buhinga bw'ivyuma Diane Nahazwe nanje nari kuri mikro tuzongerejo nkaho twahereye